murumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi nigihe uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu umwaka turi hafi kuwuherekeza twizeye ko mutangiye wikendi neza kandi ko mwiteguye neza umunsi mukuru wa noheli ivuka rya yezu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isa kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki turabararitse mbere yaho ariko ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
radiyo y'ijwi ry'amerika urakoze ejeniya haroze bigirimana ntijengiye kubashikiriza amakuru hirya n'ino ku isi leta z'ubumwe za amerika yagabishije abanyagihugu bayo kutagira ingendo zidakenewe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amerika ifashe iyi ngingo yisunze umutekano muke urangwa mu bice bitari bike vya kongo amerika isaba abanyagihugu bayo bari ku butaka bwa kongo kwitekaniriza uburyo bwo kuva muri ico gihugu mu gihe vyoyangara batarinze kurindira imfashanyo ya leta ya amerika amerika itangaza ko imirwi y'abagwanyi abasuma na bamwe mu basirikare ba leta barangwa mu ntara ya kivu y'uburaruko y'ubumanuko ba uwe uwele ho uwele ituri tanganyika naho romami iyo mirwi iregwa kwica gufata abakenyezi ku nguvu gusahura no kugaba ibitero bya gisirikare kuba sivile hagati aho itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ryatangaje ko abanyepolitike bo muri Kongo bumvikanye ko perezida Kabila azova ku butegetsi mu mpera z'umwaka wa 2017 byatangajwe n'abatavuga rumwe na leta umuvugizi wa leta nawe ntakana ko amasezerano yashitswe ko ariko yirinze gusobanura ibiri muri yo hasigaye gusa ko abanyepolitike bose bashira umukono kuri ayo masezerano aramutse ashizwe mu ngiro coba ari igikorwa gikomeye ca Ecclesia Katolika imaze imisi irondera uburyo bwo kumvikanisha impande zose no gukinga imigumuko yoba ikomeye muri ico gihugu Inama y'umutekano ya ONU yanse gushigikira ingingo yateguwe na leta z'umwe za Amerika yari igamije gufatira ibihano Sudani y'ubumanuko kubijanye n'ibirwanisho mu bihugu bigize ku kanama indwi gusa n'ivyo vyayemeje mu gihe hari hakenewe amajwi icenda kugira yemerwe ibihugu vy'uburusiya ubushinwa malaysia ubuyapani venezuela na cane cane ibihugu bitatu mu bigize inama y'umutekano arivyo angola misiri na senegale byahisemwo kutagira ico bivuze ko ambasaderi samantha power aserukira amerika muri onu yatangaje ko amerika ibabajwe cane n'ivyavuye muri ayo matora ariko kandi amenyesha ko atagitangaje kirimwo amerika ifatikanije n'ubwongereza hamwe n'ubufaransa bari bashigikiye ko iyo ngingo yo ku, kwa, kugarira imihora y'ibirwanisho sudani y'umanuko yarikenewe kugira bakinge ihonyabwoko abadashigikiye iyo ngingo batangaje ko Amerika yirengagije ijambo Perezida Salva Kiir wa Sudani y'umanuko aheruka gushikiriza inama nshingamateka aho yasaba ibiganiro byo kugarukana amahoro kandi asaba ko yohabwa akanya ko kubitunganya Ishirahamwe ry'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika mu burengero CDAO ryamenyesheje ko rizokoresha inguvu mu gihe Perezida Yaya Jame wa Gambia atova ku butegetsi mu kwezi kwa mbere nk'uko bitegekanijwe ibyo byashikirijwe ejo kwa gatanu na Marcel Dosuza ayoboye uwo muryango yatangaje ko abasirikare b'uwo muryango bameze magabo kugira bashire mu ngiro ivyo abanyagihugu bihitiyemwo Dosuza Suza yatangaje ko Senegal arico gihugu kizorongora ibikorwa vya gisirikare muri ivyo bikorwa Senegal gisanzwe gikikujwe gikikuje Gambia ku mpande zitatu cari catangaje ko atawundi muti wo gukura Jame ku butegetsi atari gukoresha inguvu za gisirikare Jame amaze imyaka 22 ku butegetsi yari yemeye ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 12 aza kwivuguruza hashize indwi Ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ibibi hano muri leta z'umwe za Amerika FBI biragabisha inzego z'ubutungane zose muri Amerika ku muhari wa leta ya Kisilamu uriko utegura kugaba ibitero ku masengero no mu bindi bibanza abantu bahuriramwo ari benshi bahimbaza imisi mikuru iri tangazo ryasohowe ejo kwa gatanu inyuma yaho uwo muhari utangarije ubicishije ku buhinga ngurukana bumenyi urutonde rw'amasengero yaha muri Amerika ushobora gutera Andrew James umuvugizi wa FBI yasabye abanyamerika gushikiriza ico cyose bo kwikeka akamenyesha kandi ko bariko baratoza neza ko ayo makuru ari ay'ukuri
turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avuga ku isi ijwi rya amerika rivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika abagabo bahuza ibitsina hagati yabo ntibitabira amahimiriza yo kwisuzumisha umugera wa sida ku rugero rukwiye abagabo barenga ibice mirongo itandatu na bine ku ijana ku isi bamenyesha ko batanyurwa n'impanuro baronswa n'abaganga iyo baje kwisuzumisha kukaba nkako abarenga ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana bavuga ko abavuzi batabaha umwanya wo kuvuga ibijyanye no guhuza ibitsina kwabo nk'uko biri mu matohoza y'ishyirahamwe ry'abaganga bo mu bufaransa crips yo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane mu bihugu bishika mirongo umunani amategeko aracahana abagabo bahuza ibitsina hagati yabo akarorero ni ako mu gihugu cya tunisiya aho mu mwaka uheze umunyeshuri wo muri kaminuza yakubaguwe n'abapolisi inyuma inyuma y'ukwagirwa n'icaha co guhuza igitsina n'uwundi mugabo ubutungane bwamuciriye igihano co gufunga umwaka wose nk'uko ikinyamakuru Le Monde co mu Bufaransa kibimenyesha abagabo bahuza ibitsina hagati yabo barandura umugera wa sida kurusha iyindi migwi igisata citaho ibijanye n'amagara y'abantu bo mu gihugu c'ubufaransa institut de veille sanitaire bamenyesha ko abagabo bahuza ibitsina bandura umugera inshuro zirenga cumi n'icenda ugereranije n'iyindi migwi kubw'ivyo amashirahamwe agwanya igwirirana ry'umugera wa sida akwiye kwitaho vy'umwihariko imigwi y'abantu bahuza ibitsina babisangiye nk'uko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu citaho kugwanya umugera wa sida kibihanura mu cegeranyo caryo co mu mwaka wa 2013 tumenyeshe ko ukwama abantu bisuzumisha umugera wa sida bikinga kuwandura ibitigiri vy'abandura vyaragabanutse ku rugero ruri hagati ya 20 na 25 kw'ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha nk'uko mubyumva mu kiganiro kiraca uyu munsi turabira hamwe ibijyanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina hagati yabo kuri mikoro ijwi ni rya hayisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira mu gutangura ikiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komine mukaza iri hagati mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira inzitizi zokugwaho kugira abahuza ibitsina babisangiye bipimisha umugera wa sida ruganira na mugenzi wacu alain ive irankunda radiyo n'ibimenyesha amakuru byayo boreka gushyira hejuru amazina y'abo bagiye kwisuzumisha kugira ngo aho babaye ntibabamenye leta yokuraho bijya bihano kubera biragaragara yuko ibihugu byinshi uramutse umenyekanye yuko uri umuntu segisiwere ucuronka ibihano ukaja mu gasho harakwiye gushyirwaho nk'amavuriro ko bigoye mu mico y'abarundi bakagenda ahantu hamwe baba bazi bakabasuzumiraho
ni uko boshyiraho abantu bajejwe gutanga inyigisho kuri abo bantu nka kujya hasanzwe hariho n'abandi bigisha abantu banduye umugera biciye mu bundi buryo busanzwe nyine bwo guhuza ibitsina kujya nabo batabakumira usanga hariho n'imiti bagenewe guha abo bantu
boce bafata abantu bamwe bamwe bitore bakabigisha hanyuma nabo bakaza kwigisha abandi buke buke bashobora kujya kwipimisha ku bwinshi umugera bakabona ukuntu amagara yabo ariko aragenda
nuko abaganga bo bagirira ibanga kuri ubwo rero boreka kugira ubwoba hanyuma umuntu asanzwe ahuza ibitsina n'umugabo babisangiye akabivuga agashinga intahe akavuga ati je nanjye ndimwo akanabwira n'abandi ukuntu ibintu bimeze
amareta ahamagarirwa gukuraho amategeko akumira abagabo bahuza ibitsina hagati yabo mu gihugu ca uganda vyatumye abipimisha umugera wa sida biyongera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu kijejwe kugwanya sida kibimenyesha vyongeye amareta ahanurwa kugira imigambi irashe ijanye n'ivy'amagara y'abantu mu ntumbero yo gukinga umugera wa sida ku migwi igeramiwe kurusha iyindi aha twovuga urwaruka rusanzwe ruzi bike mu bijanye n'ihuza ry'ibitsina muri rusangi nk'uko ishiramwe OMS ribimenyesha ibice mirongo itatu kw'ijana vy'urwaruka rufise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu rwo mu gihugu c'ubufaransa ruhuza ibitsina nabo babisangiye ruramaze kugerageza kwiyahura bitumwe n'uko rutitaweho nk'uko onisida ibandanye ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina ibitsina hagati yabo tega amatwi inkuru mugenzanje ala ivira nkunda adutohoreza mu gisagara ca bujumbura ego mperuka no kwipimisha vuba cyane hagize ikindi gihe ndipimisha nsanga ni sawa ukutemererwa n'amategeko hamwe no gukumirwa by'umwihariko mu kibano nimvo zituma abagabo bahuza ibitsina hagati yabo batoroherwa kuja kwipimisha umugera wa sida iyo ikaba inkurikizi y'irandagata ry'ico kiza mu bantu kuko bahuza ibitsina mu kinyegero batikingiye nk'uko amatohoza yakozwe n'igisata peneles co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanyikiza ruhonyanganda sida avyemeza bamwe mu bagabo bahuza ibitsina hagati yabo bahitamo gushinga ingo n'abagore mu gutinya ikumigwa ivyo rero bigashobora gutuma yanduza umuryango wiwe wose mu gihe aba yaranduye nk'uko bivugwa na muganga alphonse nkunzimana arongoye igisata peneles ariko rero bamwe muri bo bararengera inzitizi zotuma batipimisha ukwiyakira no gutsinda ubwoba biri mu byafashije irakoze brise batazira maya aba mu gisagara ca bujumbura kwegera ibigo bipima umugera wa sida izina riyakiriye nta ngorane binteye naho bonda gute niyakiriye kuva kera cyane jewe imana izigende nzobaho nimba nduzohinduka nkaba ubundi mugabo mu myaka iza sawa imana nizo yabishatse maze kugira depistage message nawe urumva ingufu zo kugira abandi bagende bayigire kuko ntibiryoshye kubona umuntu aguma afite ubwoba ndamujana kwipimisha inyigisho zinyuranye zitumirira abahuza ibitsina babisangiye kwijukira kwipimisha ikiza sida ni ingirakamaro uwiyise izina ry'iryomekerano desire afise imyaka mirongo itatu n'ibiri yemeza ko izo yumviye mu kigo anss zamufashije kwama yipimisha uko amezi atatu arangiye iyo ikaba inkurikizi yo yo kwama yiyubara kwama akoresha agakingirizo igihe cyose awujije ibitsina n'uwo babisangiye ibintu biruko mu gihe hari n'abandi bifatira ingingo ubwabo yo kwitura ibigo bipima umugera wa sida akarorero ni uyu musore afise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza akaba ari mu mugwi w'abagabo bahuza ibitsina n'abo babisangiye narabyiyumvisemo ko nkeneye kubigirisha kubera amenye amagara yanjye ukuntu ameze n'ukuntu nca nifata mu nyuma yego ca ndipimisha kandi vyagenze neza wowe bi- birakorohera yuko ushobora gukurikira amagara yawe cyane cyane mu kwama wipimishije mu gituzi ko mu miryango myinshi bashaka gukumira mwene mwebwe abantu hageze mu buzima bwanje nta muntu n'umwe azaza kumbuza kuri ico nshaka kandi neza kwivuza kubera ndi umuntu kandi sinashobora kwandura kandi ikiza ki- kitagira umuntu gifata uko ibintu biri bishobora gutuma umugera wa sida udatuzwa burundu mu bahuza ibitsina babisangiye co baciza ni uko amahimiriza akangurira uwo muce yoshika no hagati mu gihugu mona ari mu bahuza ibitsina n'abo babisangiye asanzwe ajejwe gisata kiraba ubuzima bw'abahuza ibitsina babisangiye mu runani abs rwishinze kurwanya ikiza sida mu burundi atera akamo avuga ati acari agahazi hagati mu gihugu mu gisagara hari amashyirahamwe menshi ubunye asanzwe yatahuye yuko bariko baragwanya ikiza ruhunyanganda sida hari imigwi badakwiye gukwimigwa hakaba harimwo uwo mugore rero w'aba homosekisuweli bahuza imibiri basengeye ibitsina ariko hagati mu gihugu ntibirashikaye neza Icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani cerekanye ko abagabo bahuza ibitsina hagati yabo bari mu migwi itatu iza imbere ni gufatwa n'umugera wa sida ibintu vyunyugwa nuko abenshi muri bo atabumenyi bafise buhagije bwo kwirinda umugera wa sida nk'uko maya umwe mu bahuza ibitsina n'uwo babisangiye avyemeza ivyo abivuga afatiye ko we ubwiwe yamaze imyaka irenga itandatu atazi ko yokwandura ikiza sida ikigo rng plus c'urwaruka rugendana umugera wa sida kiraha akaryo abahuza ibitsina nabo babisangiye kungurana ubumenyi mu bijanye no kwipimisha no kwirinda ikiza sida nadia ndayikeza ajejwe igisata co kwakira abantu baje kwipimisha muri ico kigo rng plus aratuyagira uko baborohereza mu gihe babituye iyo bafite ibibazo bibabakiye kwipimisha umugera wa sida baraza kugira ngo badusabe impanuro iyo bagize ivyo biyago ba- babigirira ngaho muri iki kigo cy'ugaruka rugendana umugera wa sida hama tukabakira kuko benshi baba bafite ibibazo byo kwipimisha umugera wa sida canke ibijanye n'indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka tumenyeshe ko igisata peneles cyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida gitegekanya kugira amatohoza nyayo ku bitigiri vy'abahuza ibitsina babisangiye haba ku bagore n'abagabo mu myaka ibiri iri imbere
Muri Afrika abatora inyishu inyuma yo kwisuzumisha umugera wa sida mu bagabo bahuza ibitsina babisangiye ni bake ku gihumbi n'ijana na mirongo ibiri na batanu bipimishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abasubiye gutora inyishu z'ibipimo ntibarenga ibice cumi ku ijana imvo ni ugutinya kumenyeshwa ko banduye umugera Ivyo biruko mu gihe umugabo umwe ashobora guhuza ibitsina n'abagabo bashika cumi atikingiye nk'uko biri mu cegeranyo ca onu sida co mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ubumenyi buke mu bijanye no kwandura umugera wa sida ni intandaro yo kutipimisha abagabo bahuza ibitsina babisangiye bo mu gihugu ca nigeria bo bavuga ko umugera wa sida wandurwa gusa hagati y'umugore n'umugabo nk'uko onu sida ibandanya ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida kw'abagabo bahuza ibitsina hagati yabo tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya sida peneles muganga alphonse nkunzimana aganira na mugenzanje alain ive irankunda muganga alphonse nkunzimana ndabaramukije ndabaramukije amahoro byifashe gute mu bijanye no kurwanya ico kiza ca sida ku bahuza ibitsina babisangiye mbanze menyesha bariko baratwumviza ko abo bantu mu burundi bariho naho kuri ubu bihisha kenshi cane cane mu miji za bujumbura za gitega za kayanza za muyinga ingene umugero ungana ngaha mu burundi intambwe iramaze guterwa kandi bimwe bishimishije uri ku rugero rwa kimwe n'igice kimwe ku ijana birumvikana rero yuko dutegereza kugira imigambi dutumbereza k'uwo mugwi w'abantu abagabo bahuza ibitsina n'abagabo ariko abakenyezi bahuza ibitsina n'abakenyezi bagenzi babo nta biharuro dufise dushobora gukorerako ko amategeko yo mu Burundi atorohereza yuko abo bahuza ibitsina bisangiye baja habona ayo matohoza mwayagize gute muri iyo ntumbero yo kurwanya umugera wa sida turabarondera twasanze naho ayo mategeko atakundira kuja habona bariho nta mugwi n'umwe dutegereza gusiga inyuma bigira ingaruka ku gikorwa twariko turakora abo twaganiriye bavuga yuko ico baciza ari uko boronka ibigo vyiharije bishobora kubapima umugera wa sida ibikorwa dukorera kwa muganga vyugururiwe bose ahubwo mbonereho ndabahimiriza ni vyiza ko ubivuga kugira ngo tumenye ivyo tugukorera ngene tugufasha biratandukanye n'igihe dufasha uwundi uwo muntu ageramiwe tubiteho kurusha ntumave mwiyumvira ngo amategeko azobafatira kwa muganga canke agira iki. kwa muganga nta mupolisi ahari biboneka ko bariko bariyongera abo bahuza ibitsina babisangiye mbega nimwibaza yuko kurwanya umugera wa sida muri uwo muce bishobora kuba ikibazo gikomeye kitoroshe gutorera inyishu rero ko hari abantu baguma bagwira kubera ko bahuza ibitsina n'ababisangiye gira tuti ivyo rero vyose uko bangana kose kandi ko bigemewe no kwandura umugera turaba imigambi ibereye turwanye umugera wa sida no muri bo abatarandura tubigisha ingene bo kwitwara bizere ko igisata murongoye rero kijije kurwanya umugera wa sida ko kigiye kubashigikira bikomeye mu bijanye no kubarinda umugera wa sida nako twananabitanguye turabitaho cane muganga alphonse nkunzimana ndabakengurukiye murakoze cyane
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije tumira amatega gato mukumviriza indirimbo yitwa baho ihanura kudakumirana yaririmbwe na nziza desire ni meza nta n'umwe yoyanywa ntitwibagire twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe na hayisa liliane inamahoro turiko tuyaga ku bijanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsina babisangiye gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
nagomba ndababaze muganga none umuntu ashobora kwandura gute umugera wa sida cyangwa izindi ndwara zandukira mu kugira imibonano mpuzabitsina ku bagabo basa kugira ngo tumenye neza ingene umuntu ashobora kwandura abantu babiri bahuza ibitsina babisangiye baragwara ingwara ya sida ahubwo bo bandura ku rugero ruri hejuru kuruta hagati y'umugore n'umugabo rero aramutse agize iyo mibonano mpuzabitsina kandi akikeka yuko ashobora kuba yaranduye ikintu ca mbere agenda kugira ni ukwipimisha mbaza ndakwishura
dufatiye nko ku bagore n'abagabo bahuza ibi- ibitsina bafatwa n'indwara zimwe zimwe twokwita za sifilisi n'izindi zi- zica mu bihimba by'irondoro ku bagabo naho cyangwa ku bagore gusa bahuje bahuje ibyo bitsina izo ndwara nazo zoba zishobora kubafata kiretse sida cane gose hari ku bahuza ibitsina batabisangiye eka nabo nyene bahuza ibitsina babisangiye izo ngwara zica mu bihimba vy'irondoka nka sifilisi blenoroji eka n'izindi zose barazandura ku rugero rungana kuko nta n'umwe aba yakoresheje agafuko kandi barandukizanya ku bwinshi mbaza ndakwishura
ko hari indwara nyinshi dusanzwe twanduka mu mibonano mpuzabitsina ku igihe ari umugabo n'umugore igihe ari homosegisirite naho izo zindi ndwara turetse umugera wa sida bazipima gute izo ndwara barazipima kuko hari abaganga babinonosoye abo bita abapokitologe mu kubakira bakamenya n'ukuntu babakira na cane cane n'ukumenya ukuntu babasuzuma kugira barondere izo ndwara zikunda gushikira aba bakunda guhuza ibitsina kandi babisangiye
gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nkaba ndashaka kubaza mbega muganga ko tuzi yuko abagabo n'abagore bahuza ibitsina hariho udufuko twabigenewe mbega hoho abo bagabo hariho udufuko twaba twaragenewe gukoresha ico mwomenya nuko tuyo dufuko dusanzwe dukoreshwa aritwo bakoresha nabo nyene kugira bikingire ingwara zitandukanye zica mu muhimba vy'irondoka nta tundi tubagenewe bo nyene mbaza ndakwishura
mwebwe nk'abaganga muba mumaze kwakira abaje babitura ngo kugira ngo mubarabire ko baba baranduye ego cyane hari abagabo bahuza ibitsina babisangiye bamaze kutwitura na cyane cyane aho usanga baranduye umugera wa sida bumva yuko biba bikenewe yuko binjira mu ishyirahamwe bakabakurikirana bagaheza bakabashira n'ingoga na n'ingoga ku miti yo gupfupaza kugira bwa mbere bagume bafise amagara meza baheze bashishikara ubuzima bwabo nk'abandi iyo ntero muduha n'indero nyabaki mutatu ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
kw'abo bagore bahuza ibitsina nagomba ndababaze uko ngene bigenda yuko ata kindi ki- kiva hanze bakoresha nibyo yuko hari abagore bahuza ibitsina kandi babisangiye ariko hagati yabo barafise ibindi bintu bakoresha kugira basubirize igitsina gabo hama baheze bashobore guhuza ivyo bitsina nk'uko bavyifuza mbaza ndakwishura
mbega muganga twebwe ibyo bintu byo guhuza ibitsina ababisangiye twebwe iryo jambo ritubera rishasha iwacu i burundi mbeho hariho n'abagore baba bagira imibonano mpuzabitsina ari abagore gusa guhuza ibitsina babisangiye hano mu burundi si bishasha byamyeho ariko n'abantu muri rusange usanga babikora binyegeje kuko na cane cane hariho n'itegeko ryashizweho ribahana baramutse babafashe ibyo byose bigatuma bategera kwa muganga ngo baheze bivuze ko indwara zozo barazigwara cane ikindi mwomenya nuko nk'uko hariyo abagabo ku bagabo nuko hariho n'abagore bahuza ibitsina n'abandi bagore
ivyamushikiye nawe bishobora kugushikira ahubwo mu arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo baho gahanura kudakumirana karirimbwe na nziza desire
Pourquoi les gens aujourd'hui font semblant de réaliser que tout ce monde nous avons rwijamba abanywanyi bacu umunywanyi wa mbere ni desire niyuhire wo ku muzinda yatwandikiye avuga ati ni kuki jewe atakwezi guhera ntafise ukuribwa mu nda imiti y'inzoka bampaye ntacimarira muganga anita duhera umuco niyuhire desire niyuhira ndabaramukije ubwa mbere nashaka kukubwira ko kuribwa mu nda ntibiva gusa ku nzoka kuribwa mu nda biva ku ndwara zitandukanye kuko murazi ko mu nda hari ibihimba bitandukanye by'umubiri yacu bihari kandi bitari bike rero gadezi ndaguhanuye egera kwa muganga umuyagire by'ukuri hama nawe azoheza amenye ukuntu agukurikirana ari ibipima gutuma agutume ari imiti aguha aguhe ariko nawe ushobore gukurikirana amagara yawe kugira umererwe neza
muri benshi mwatwandikiye uyundi munywanyi agira kabiri yatwandikiye ni anita nzisabira wo kumutanga mu gisagara ca bujumbura nawe atangura turamutsa natwe turamuramukije yabajije igituma aguma afise uburuhe budahera igihe cose ari mu bihe vy'ubutinyanka muganga munyana twishurire anita nzisabira murazi yuko umukobwa n'umukenyezi iyo bari mu butinyanka batakaza amaraso kandi murazi yuko burya hari urugero rw'amaraso umuntu akwiye kuronka mu mubiri kugira amererwe neza rero kenshi na kenshi biramaze kwibonekeza yuko abakenyezi ari abantu bakarigwa mu gukama amaraso rero ibimenyetso bikunda kwibonekeza ni nk'ivyo vyo kuruha kuzungurigwa canke kumva ufise amagara make rero ganita ica mbere no guhanura nuko wokwegera ama- umuganga mu kayaga akagutuma rwa rupimo rw'amaraso rwerekana urugero rw'amaraso ufise mu mubiri wazoheza agutunganirize n'ingoga na n'ingoga
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere w'uno munsi uvuga uti aho akayabo katari imbeba zanika imirizo bikubwiye iki
bisigura yuko aho umuntu mukuru atari abantu batonya baba bagomba kwishyira hejuru
bikubwiye iki
icyo mbona atamuntu afata itegeko cyangwa ahanura abandi bagiye basanzwe bameze uko bigombeye baca bagomba biganzira aho hantu ko atari amategeko baba bafise abafata
bikubwiye iki
baba bagomba kuvuga ko hagati y'urwo rugo nta mategeko aba ahari uwundi wese aca afata ingingo ashaka kugira ibyo yishakiye muri urwo rugo bikubwiye iki
nkuko nko mu rugo ugasanga inarugo sihari asanga nk'abana aho bari baguma bigira nk'ibyo bashatse byose kubera bazi iho abari
bikubwiye iki
akayabo katari ingatamirizo bisigura yuko ahantu iyo atamuntu ahari atanga amategeko abantu bose bifata uko bashatse kubera atamuntu baba basabaho amategeko arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsina babisangiye nshimiye ara ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagira